papa driver anya bia wakyɛke wo brake fluid wo bɔta wo oil wo wɔ bɛ road rules nipa na gum yɛn te sɛ car tools we be living we go fit die if you do your wrong moves we get families friends girlfriends too apio nti four hours journey na wayɛ ne too overloading overspeeding overtaking wabo. so you lack concentration too woka driver wo bɛte wonyas ɔkaka so hu ɔba ɔde ne kɔntɛmmra ntɛm bɛhu no abɔnwe wo stie akyi na ɔfa ne kɔɔ wo kampo no wɔn passengers fana yɛ neges wɔsise na so ne headphone boston speakers ah. danger ba how you go hear first mmaa e no so kyerɛ ɔmo ho bɔ mo ni papers ah. sɛ meboa a wadan you in a troski ɔpɛ obi ahyɛ ne go thirty guru mofelemi rhymes dog richie bass bɛyɛ don creative records echi ma wɔni da hɔ mɛn da de jane keep driver company impo akratu yendi bibi na awo mpa aka yolo you only twenty men and your life terry those lawyers abi you dey catch susie make am oya but you say it when they need be god forbid satan dem don yin plan b as e dem free this year god have mercy pedestrians hawkers bicycle riders motor riders your helmet you for check first no be so your head betu say countess ebe survey mass into e go dey buy set overhead wọ họ kwame neyaw set nti buying case onyun so f that sef traffic light aso asogun yẹn ni green sef my padi in advance you buy your casket hawkers ẹ pamọ́ mọ́ náà má bàbí mi blame mi mọ́ ɔbra no bad po no biom na mmom hwɛ wo ho yɛ dem. woakɔdam adaka mu wɔhyɛgye w'ani ma bom message from the camp of hit fm my name is Oketi. check check check Yo! Wow.